<laughs> my correct pipo no be small tin i dey hear o oh, for internet alejo oh, my pipo di gist wey i wan give na so <laughs> no be small tin o oh, as i hear di gist eh na so my mind say kpi i say ah, ah wetin dey happen olori <clears throat> marian dey tell kabiyesi say make e hand over anytin to do wit queen army as he take they come back make he hand, make she hand so that she go handle am you understand she go handle the arrangement of how queen naomi go take come back to the palace say make only of ife give the di deal make una not forget He <laughs> get where kabiyesi and eh, olori Mary and go That place wey they go lunch eh, wetin be they call am sef taco Beauty. wetin They recall call am where dem go launch am wen be say come begin look for eh, this thing for there <coughs> he begin look for chair when he wan take sit down anyway <coughs> so my correct people later on olori mariam begin look for caviarcy so right now na know say olori and caviarcy dem no dey good terms like that. so anything when maryam maryam know how she knows how to handle caviezi anytime wey you see say caviezi dey dey disturb for something so maryam go come come with that thing go come come with that particular subject where when oni of ife for dey disturb go come you go come touch light them, you go come wan make eh, she dey make oni of ife put am make she dey involved say e wan help kabiyesi solve di problem wen e dey happen my correct pipo we even hear say olori mariam even tell kabiyesi say e no dey in um, e no dey bad o oh, e no dey um, against olori mariam coming back e no dey against adenikawo coming back say e for like if dem come everybody go dey live like say she dey live for palace if they dey do anything, everybody go dey together. tadenika will they run up and down for palace dem say na so kabiyesi dey look am for kabiyesi mind He go say <laughs> go say god forbid ah god abeg o oh, wonder shall never end my people. Not be small thing they happen for kabiyesi palace Not be small one sometimes eh i would like to talk sometimes i don't. go like to talk but what the person go do eh wetin person wan do so my correct pipo as i hear dis gist now say no me i go touch light am you understand i go touch light wetin dey happen right now make una sef hear am by una sef you know wen eh, olorimberian ah, wen e tell caviezi say e know say na queen <clears throat> na queen apartment na e be dat one and secondly He go like make queen naomi come say nothing He go help oni of ife e go even talk with am He go he can even travel go there ah the something come shock kabiyesi come say ah ah na wetin come be this one you know say if our enemy begin dey help us dey arrange house na be say our enemy wan e dey arrange am say e wan help una bring wife come na be say na your death Now him don near you understand Now be say the person death don near because hey everything go scatter because you no go get the person no go even get peace The peace peace go run from that person life Now what did they happen with this one so when uh olori olori eh, maria begin dey tell caviarcy this kind of a tin oni of begin look am say ah hey ogbeni na did dey happen e never hear this kind thing before correct people. as mariam talk that kind thing, say ah make e organise eh, party and so on for queen naomi dem say oni of was in shock because oni of ife no believe say ah ah did dey happen you wen e dey pursue pesin you wen e no wan take eye see pesin na you make queen kunami no come palace na you make me yes me and queen kunami get issue now why how come now at the end of the day you <clears throat> come begin dey say. make oni ife give you all di whole thing make you handle am ah na im make kabiyesi shock di kind shock wey kabiyesi shock eh, no be small one my pipo kabiyesi shock eh? ha. kabezi no believe because kabezi no believe say this kind tin fit take place wetin olorimeria dey talk so e no believe say e fit happen my pipo na im e make kabezi dey in shock my correct pipo as a matter of understanding and fact dem say oni of ife don dey give marian silent of wotowoto una know only of ife come dey poof am e come dey e no come talk with them. e no dey talk with am only of ife that day una see whose day na only of ife carry am comot only of ife still live en comot you understand e no dey talk with them. am maria just sit down like ode for dear, without Kabiyesi talking with her so she just dey that kind super. she dey in shock you understand she not dey happy because she know say she don't overcommit, she don't overdo things when it e no make sense Now it make am she can't behave like that. hmm dis one be small thing to oh, my people. The thing self shock me say ah now ah, na did dey happen why they can't dey behave like this one The thing not be small shock The thing give me my correct people na him make i say okay make i come share the gist with una say olorimeria oh, ah, hmm you don carry another style come o oh, wen e confuse oni of ife oni of ife no even understand oni of ife just dey think am say ah, ah maybe the babalawo na him don come tell am say make he, <coughs> shey na babalawo na him come tell am now say make he, make he change the style the style her behavior make I no forget to. since that time wen kabiyesi see uh, some things when they know they see you understand abomination things for Olori Mary apartment when he dey stay if e come Ile-Ife <clears throat> my my people make i tell you now. una wetin Mariam tell Kabiyesi say if now to bring Queen Naomi come back now that now na go make you dey happy He say no problem He say let your will be done you know say this maryam eh e know how to use money because she's rich she use she knows how to use money buy caviarcy way she don use money again e don buy caviarcy way again and caviarcy now head eh, don calm down